Akkasuma jirtantu raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromooti. Waan ittaanaatti dabarraa wanti ittaana waan dhiyootan sabquunnamtuu uummata sooshaal miidiyaa feesbuukii fi waan akka akka irraa mul'achuu jiru keessaa tokko Oromiyaatti manneen nyaataaf dhugaatii suuqileen bajaajiin taaksii fi wanti dhuunfaa hagi guddaan cufaa jiraachuu isaaniiti. Mormiin ardha jalqabdituun torbaan tokkoof deemtii jedhanii akka fulbaan lamaan leetti fufuu dandeetti. Itoophiyaatti akka fulbaan lama deemti jechuu warri namoonni godina Oromiyaa gargaraa keessa dubbisalleen kanuma jedha.
Dhaggeeffattoota keenya dura kananitti bilbilee godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti ture obbo Tolasaa Ida'oo akkanatti naaf ibsan.
Egaa har'a magaalaa Shaashamannee daldalli dhaabatee ture naannoo kutaa Hawaashoo guutumaan guutuutti dhaabatee jira. Hawaashoo kana uummata Oromootitu itti baa'ata. Naannoo uummatni Oromoo ittiin baa'an illee jira. Araadaa jedhanii suuqiin tokko tokko banaa ture jechaadha.
Kan Oromoo kan hin ta'in jechuudha.
Kan Oromoo kan hin ta'in Shaashamannee akkuma beekamu sabaa sablammii hedduutu jiraata. Daandilee gugurdaa shan qabdi. Magaalaa daldala guddaati. Naannoon buufata konkolaataa Haarawaa jedhamee beekamu. Hawaashoo sabsiitii yookiin kutaa magaalaa Hawaashoo sun guutumaan guututti daldalli dhaabatee buufata konkolaataa keessas makiinaan hin turre. Baajaajiinis hin mul'attu turte naannoo san jecha.
Attami suuqileen banamoodha moo miti?
Miti miti naannoo hawaashoo sanitti guutumaan guutu cufaadhaa suuqilee garuu naannoo araadaa siin jedhee saboota akka guraagee tokko tokko saboonni biraas ka jiraatan ni jiru naannoo sanitti suuqiin darbee darbee bana banatu ture naannoo sanitti jecha garuu naannoo gara oromoo jiraatu san immoo guutumaan guutu suuqiin hoteellis manni qorichaas daldalli adda addaa manni mataa rifeensa itti sirreeffatan hundinuu cufaa ture.
Akkami geejjibni deddeebi'aa jira gara Finfinneettis haa ta'u gara magaalaalee kabirootti.
Egaa akkami seetaa naannoo Baalee jechuun gara Arsii Lixaa baay'inaan Arsii Lixaati. Karaa Kofalee, Dodolaa, Adaabbaa, Asaasaa, karaa Baalee Roobee fa'aa konkolaataan deemu daandiin sun guutumaan guututti konkolaataan deemaa hin turre. Hawaasaarraa konkolaataan dhufu. Lakkoofsaan xiqqaatullee garuu inuma deddeema naannoo ajjeerraatis lakkoofsaan baay'ee xiqqaateetuma deema garuu naannoo gara kofalee dodolaa asaasaa adaabbaa ka deemu konkolaataan hin turre jechuun ni danda'ama. Gara Finfinnee ka deemu konkolaataan guutumaan guutuu dhaabachuu dhabullee lakkoofsi isaa haalaan xiqqaatee jira jecha lakkoofsaan.
Gabaan mul'ataa qonnaan bultoonni gara magaalaa dhufanii gurguratan jiru.
Shaashamannee gabaan guddaan sanbata xiqqaa ture. Sanbata xiqqaa namni waa gurguratu kan bitatullee hundillee haala torbaaniif gahuufitti sirriitti bitateera jecha. Har'a garuu daldalli akkasii hin jiru. Daandiirrallee namootuma muraasa qofatu mul'ata.
Gama mootummaatiin waan dubbatame waan ibsame jira.
Akka magaalaa saniititti hagaan argatti homaa hin jiru. Garuu agaaziin wotaaddarri baay'inaan magaalaa san seenee jira jecha.
Jiraattuun magaalaa naqamtee ka dhaabbata dhuunfaaf hojjettu aadde Maaree Dhugumaa akkanatti haala magaalattii keessa jiru naaf ibsan.
Har'a magaalaa naqamtee irratti sochiin konkolaataas ta'ee daldalli adda addaan akkuma cufametti jira jechuudha. Naannoo gadi baanee arginetti tajaajilumti karaa daldalaas haa ta'u karaa geejjibaas haa ta'u wantumti laatamaa jiru hin jiru.
Suuqileen banaman jiru moo suuqileen guutummaatti cufaman?
amma ammaatti jechuudha wanti banaan hin jiru.
Egaa akkuma beektani magaalaan naqamtee wallaggaa lixaatii gara kanatti dhufu geejjibni jira. Horroo guduruu wallaggaa kan dhufu jira. Finfinneedha kan dhufu jira. Karaa giddaa ayyaanaa karaa limmuu kan gara sanatti dhufu jira. Bakkawwan hedduuti gara magaalattiitti dhufaa jira. Geejjibni kun deddeebi'aa jira moo geejjibni dhaabate?
Hanga ammaatti geejjibni tolchaa jiru hin jiru garuu akka tasaa ta'ee geejjibni karaa giddaa deemee jira konkolaataan ta'e. Isaan alatti hanga ammaatti odeeffannoon tokko illee hin jiru walumaa galatti akka inni dhaabbateedha kan inni jiru.
Namoonni baadiyyaa gara magaalaa dhufan bitachuuf gurgurachuudhaaf yaa'aa jiru moo gara magaalaa hin dhufne warri baadiyyaa illee?
Hin dhufne hin dhufne namni dhufee hin jiru gabaan hundi mana shaqaxaas haa ta'u waajjirri daldalaa eessa hundiyyuu cufamee jira. Horii nagadan waan harree sababa ayyaana kanaan sababeeffatee kanaan dura ho'aa ture. Ayyaanni gaafa ga'u hundiyyuu ho'aa miti gabaan.
Dhugaadha.
Har'a garuu homtuu hin jiru. Namni daldala kana bitaas gurguraa jirus hin jiru.
Karaa magaalaa irratti maaltu mul'ata? Magaalaa naqamtee irratti karaa guddaadha. Magaalaan isaas guddaadha.
Namootni jijjiiru hanga duraa hin taane akka kaleessa eengadda mul'atu badaa namni socho'aa hin jiru. Hir'ateera sin jechuu barbaada.
Ganda keessanitti atiillee kun hojii dhaabdee ooltee jirta. Maali sababaan keessan? Maaliif hojii dhaabdan?
Sababni isaas sababa uummata Oromoof jedhee kan du'aan jiru maatiin isaanii gadda irra jiru nunis duukaa gadduu qabnamtiire. Akkuma uummata Oromootti waan mirga kee haasa'uu kanan barbaadaa yoo itti qabamtee hidhamuun jira ajjeefamuun jira callisanii uummatni nagaadha amma kan ajjeefamaa jiru.
Harargee bahaa magaalaa Oromiyaattis bilbileen ture Maammee Abdallaan dubbise.
Dhaqa gabaan takka gala butuun jirtu bahu dukkaanni hin cifaadha. Garuu dukkaanarra deemanii dhaqa yoo irraan tana hin belee ganaa hin beleeyidanii jechuudha waraqaa guura irra dha'u jiran.
Eenyu fa'i kan irra deemu?
Dhaqa Oromoo bulchiinsa magaalaati.
Dukkaanawwan irra deemaniitu yoo har'an bantan ta'e yamni sinirraa fudhatama jedhuudha kanatti jettu.
Halee dura irra deemanii poolisoota nama lama ta'anii yoo boru cuftan ulii ganaa banuun hin danda'amu jechi jiran.
Har'a maalti ta'e ree baname moo?
Darra guddaan isaa ifaadha warra eegii waraqaa gurgura jechuudha damboo namni akka takka haasoo isaan irratti hin dhahin dura bane malee irra guddaan isaa magaalaan cufamtee mataa jirti.
Waraqaa maaliitu irratti dhaabame?
Gurguramee jira.
Daldalli namootaa waan cufamee fi daldalli isaanii gurguramee jira jedhanii irratti maxxansanii?
Oduu olola feesbuuk irraa yeroo hordofina isaanii dura halee dabarsuu turan har'a ammoo deebi'anii waraqaa dhaabuu jechuudha.
Dukkaanawwan yookaan suuqiiwwan agam irratti kan isaan waraqaa dhaawan?
Dukkaana takka takka malee irra guddaan isaa kan guuramee jira irra maxxanfamee jira.
Warri kaan dalaguu jiran immoo akkam?
Dalaguutti hin jiran dalagaa uummanni baadiyyaa isaanitti hin jiru isaan dalagan dalagaan hin jirtu warra.
Akkanumatti dukkaanumatti banaa ta'e warri banaa ta'anis jechuudha.
Jechuun sudduuma isaanii akka guuramee jira jechuu irratti hin bahineef.
Warri banaa ta'an hagam baay'eedha.
Waa xiqqeessumaa hoo.
Gabaan jiraa magaalaan jiraa namoonni baadiyyaadhaa gara magaalaa dhufu.
Hin jiran doorsisanii oofanii haraara yeroo dheeraan dalagiin agartu manuma deebi'u akka.
Geejjibni deddeebi'u jiraa?
Hin jiru. Eessa jira hin jiru sana.
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaabargaa magaalaa Mugarirraa kan ani dubbise immoo Abbabee Sanbatooti.
Ittiin geejjibaa homtuun hin jiru, taaksiin hin jiru, suuqiin bituu hin jiru, kaardiin illee iddoo bitatanii jiranii hundumtuu cufamee jira hanga ammaan tana.
Silaa gabaa jira ture yeroo kaan maaltu mul'ata?
Yeroo kanarra akka magaalaa Mugaritti guyyaa dhibbataa kana gabaatu ture. Har'aan tana garuu sochiin takkaallee hin mul'atu.
Namni baadiyyaadhaa gara magaalaan dhufne gabaadhaaf.
Namni ta'ellee namni dhageenya dhufee ture. Inni asuma beeksisa maxxansanii fi akka isaan deebi'an godhanii jiran.
Inni dhufeeyyuu ni deebi'ee jechuudha.
Inni dhufeeyyuu ni deebi'ee hundumtuu bakka cufaadha.
Akkami suuqiiwwan magaalaa keessa jiran?
Akka magaalaa keenyatti suuqiin takkaallee banaa hin jirtu. Hanga guutumaan guututti cufamee jira geejjibnoo geejjibni gara finfinnee faa geessuu magaalaa irra gala magaalaa geessuu yookaan magaalaa gidduu deebi'uu waan akka taaksii faa waan akkasii jira.
Ganama duraa naannoo sa'a sadii keessa magaalaa Hincinii irraa taaksiin tokkichi dhufee ture inni iyyuu sodaatete kan inni deebi'e ture amma garuu homtuun hin jirtu sirumayyuu.
Mormiin kun maaliif mee sababaan hojii dhaabinsa mormii kanaa maayin?
Akkuma beekamu mormii dhageessifachuuf hoggaa jirru rasaasan uummanni gara kumaatamaa walakkaa'amanii kan rukkutame ta'uu du'ee kaan kan harkaa cabee kaan kan lukaa cabee kaan kan ijaajame meeqan meeqatu jira kan mana hidhaatti raramaa jiru akkasumallee kan mana hidhaatti abiddaan gochaa jiru hedduutu jira. Kanaaf mirgi abbaa biyyummaa nuuf haa kabajamu jechaatu jiran.
Arsii lixaa magaalaa Dodolaatti bilbilee gammachuu dureessoo asobsiisee akkana naan jedhe.
Hadha magaalaa Dodolaa keessatti suuqiin manneen nyaataa, manneen dhugaatii hundi cufaa ture. Uffanni konkolaataa guutuun guutuu cufaa ture. Baankiinis baankiin Oromiyaa fi baankiin Awaashis cufaa ture.
Magaalaa keessa geejjibni jira geejjibni deddeebi'u jira.
Buufanni konkolaataa magaalaa Dodolaas hin dhaabanne. Konkolaataan tokko tokko darbee darbee kan karaa Baaleetti qaxxaamuree karaa magaalaa Shashamanee deemuun hin jira ture. Konkolaattota karaa sagalee irratti. dargaggoonni tarkaanfii fudhattee gariin karama baalee fi deebistee jirti. Gariin dammoo caccabee biiroo mootummaa fuuldura dhaabatee jira.
Konkolaattonni kun ka dhuunfaati moo ka mootummaati?
Ka uummata fe'aniiti kallattii karaa shaashamanii deemaa turan.
Inni rukkutan jechuudha?
Ee ee ee.
Kanaaf amma dhaabatee jira jechuudha.
Konkolaatonni mootummaa magaalaa keessa socho'u malee kun guutuun guututti geejjibni uummata akka hin jiru.
Godina Baalee magaalaa Roobeerraa Abdii Badhaasoo akkana jechuudhaan haala naannoo sana jiru naa ibsee ture.
Godina Baalee magaalaa Roobee irra jira amma magaalaa roobee keessatti haalli har'a jiru guutumaan guututti haala jechuun danda'amu suuqiidhaan hunduu cufamanii jiranii wantoonni jiran haalli tokko tokko qofa manneen elektirooniksii lakkoofsaan lakkaa'amuu danda'anii fi irra caalatti immoo mana nyaataatii fi mana jimaatu banaa ture malee kunniin guutumatti cufaa oolee akkuma jirutti namni kararra baay'een jiru baajaajiin tokko tokko kararra fiffiiguu sunuu naman qabanii oliiga fiffiiguu poolisoonni illee kararra akka waan deddeemanii ta'uu poolisoonni maal oromiyaan jechaadha sanii ala waa takka geejjibni garas deemu makiinaa shaas ta'ee makiinaan uummataan jiru magaalaa keessachaadha.
Qonnaan bultoonni yeroo kaan midhaan fidanii gurguratu dhadhaa waan akkasiillee fidanii gurguratu magaalaadhaallee bitatanii deddeebi'u kun beekamaadha bakkawwan hedduutti waan akkasii mul'ataarra.
Namni nu kararra hin jiru bajaajii tokko tokko akkana waa deddeeman malee magaalaa karaa biraatii dhufee keessummaa kararra jiru malee namoonni biyyaa suuqii fi manni hunda cufatanii karaa manaa galanii mana jiru jira caalaan isaanii.
Manneen hojii mootummaa manneen barnootaa hospitaalonni kiliinikoonni akkami.
Hospitaalotaa fi kiliinikoonni dalaguutti jiru garuu manneen hojii mootummaa irra caalaan isaanii hojjettoonni seenaniituma ba'an malee hojiitti hin jiran irra caalaan isaanii jechaadha. Kawaaree booda garuu akka waan sodaachisanii natti fakkaata irra caalaan isaanii gara waajjiraatti deebi'anii jiru hojjettoonni. Buufata konkolaataa keessatti makiinonni akkanumaan dhaabatanii jiranii shufeeronni hin jiran. Makiinonni tokko tokko garuu magaalaan alaa fe'anii kadeeman hin jira waan jedhu oduudha malee isa qabataman hin agarre.
Haala kana ilaalchisee gama mootummaatii ibsi kenname yookaan immoo tarkaanfiin fudhatame maaltu jira?
Yeroo ganama irratti namoota suuqiidhaan isaanii cufan naannoo sanitti warreen poolisoonnummaan maaliif cuftanii maal taatan jedhanii waan gaafatan malee sanii ala humnaawwan itti deemame hin jiru yoo keessa keessaan bilbilaan nama sodaachisu taate malee ifatti wanni ta'e hin jiru keessatti garuu wanni reedaan irra kan mul'ate naannoo kanarratti poolisoon magaalaa yeroo banan kana iyyuu isin adda keessan gurgurattanii duroomuuf jedhanii namoota hedduu poolisoonni magaalaa kan cufsiisan ija kiyyaan kan argeessiira.
Poolisoonni magaalaa iyyuu maaliif bantan jedhanii namoota banan kan gaafatan ni jiraadha kanatti jettu.
Maa isin uummata keessaa maaliif adda taatanii wanta jedhu akkasitti karaa karaa keessatti jecha haala namni biraan dhageenyetti haala kanaan uummata isaanillee akka gargaaraa jiranitti argee jira jecha kana biyya.
Maaliin nama mormiin kun maaliif maaliin mormaa jirtu?
Amma guutumatti haalli naannawa kanarra jiru gaafii tokko lama osoo hin ta'in sirnuma kanayyuu hin barbaannudha kana booda bakka sirna kana hin barbaannu sirni kun nu gahee hin bitamnu nu gahee hin dhiitamnu kana booda uummanni keenya dhumaa jira qabeenyi keenya saamamaa jira barataan keenya du'aa jira abbootiin amantii keenya hidhamaa jiranii manni amantii mana amantaa osoo hin ta'in mana kaadiree mootummaa ta'ee jira uummanni waan kana hunda walitti qabee sirnuma kana hin barbaannu sirni yaadii nu gahee jedha uummanni akka jiru xiqqaa guddaa.
Dhaggeeffatoota keenya mormii kana laalchisee aangawoonni bulchiisaa naannoo Oromiyaa maal akka jedhan hubachuuf jecha deddeebisnee bilbiluus argachuu hin dandeenye har'aaf kanumaan xumurra akka argannetti itti deebina.